iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri aho murakomeye mu burundi turavugira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muri kumwe na thomas kamirindi yemwe hari hashize igihe murisanga rero uyu munsi nifuje yuko tuganira by'umwihariko ku nsanganyamatsiko imwe rukumbi mu mbabarire tubivugeho kubera ko iyo mvuganye n'abantu bo mu rwanda bambwira ko ari ikibazo gikomeye icyo kibazo ni iki ni icy'abazunguzayi kuko mu mujyi wa kigali barahagurukiwe pe ejo twarabyumvise mu makuru ya hano kuri vuba amerika maze rero nagira ngo nongere nsabe eric bagira ubusa abasubirire mu nkuru yabakoreye ejo kubavunja nanjye ngo kubavunja imubabarire ku bazunguzayi b'i kigali inzego z'umutekano rero zahagurukiye ku buryo budasubirwaho twumve inkuru ya eric bagira ubusa
reba ibyanjye usa ngibi ushaka ko ibyo bisaza wambabariye mama we i nyabugogo aho bategera imodoka abacuruzi bo mu kajagari bazwi nk'abazunguzayi baragenda bacengacengana n'inzego z'umutekano muri ibi bihe bigaragara ko zabahagurukiye mu mujyi wa kigali wose kuva kuwa gatatu w'iki cyumweru ubutegetsi bugitangira kubahiriza amabwiriza ahanisha ihazabu ry'amafaranga ibihumbi icumi ku bagurishiriza n'abagurira mu muhanda umutekano wakajijwe bikomeye ku munsi wa mbere na magingo ya mu duce twari tumenyerewemo abazunguzayi mu mujyi wa kigali hazwi nko kwa rubangura no mu bindi bice bihakikije biragoye kubona umuzunguzayi haragenzurwa bikomeye n'igipolisi ndetse n'izindi nzego zicyunganira zirimo daso nabo mu irondo ry'isuku kuri uyu wa kane mu mujyi wa kigali byari bigoye gutambuka mu ntambwe nka makumyabiri utabonye itsinda ry'abapolisi polisi nka batanu bamwe bafite inkoni abandi bafite imbunda ari nako bagenzura mu duce twinshi bakekamo abazunguzayi haragenda hagaragara imodoka zitunda abazunguzayi n'ibyabo abakekwaho ubuzererezi ubusabiriza ubujura n'ibindi ahazwi nko muri marato hafi ya nyabugogo mu yindi minsi byari bigoye gutambuka kubera ibicuruzwa byahagaragaraga uba urahagera ukabona ikinyuranyo uratambuka ukabona abazunguzayi bacitse urukendero bari mu dutsiko baganira ku kiza gukurikira bose baremeranya bidasubirwaho ko akabo gashobora kuba kashobotse nk'uko ubutegetsi bubitangaza ariko kubera imibereho bavuga ko igoye hari abasa n'abatazava ku izima uyu mukecuru twamusanze muri marato mbese ubu ndabireka ry'iki biragenda bite none uri gucengacengana n'igipolisi gute n'abandi nagiye mbona babunganira
ni kwiruka kuva mu gitondo niruka rwose kugeza iyi saha nirukanka ntabwo nigeze ngeraho ntereka nanjye ngo nicare hagire umbaza numbajije nawe arababona akiruka winjiye muri gare ya nyabugogo nta minota icumi yashira utabonye abashinzwe umutekano bagize uwo batambikana uyu mubyeyi bari bamutambikanye bamwambura amandazi mu kiniga kivanze n'amarira yabwiye ijwi ry'amerika ko nta handi yakesha amaramuko hatari mu muhanda
barakurekuye rero barandekuye ubyakiriye utegereje ese nyine urabona batandaje ubusa ntibabijyanye se none amaherezo biragenda bite ko badasaba kuva mu muhanda mwakuyemo ese wabamo ukabigenzura ese urava murakora iki ese umuntu ava muri gare ajya kwiba biragoye rwose ubutegetsi bufata umwanzuro wo gukumira abazunguzayi burashaka gukomeza kugira umujyi wa kigali usukuye kandi utekanye kuko bubashinja kuwuteza umwanda n'umutekano muke inyabugogo kuri sitasiyo ya polisi muri gare barinjiza mu kumba abantu umunota ku wundi birakorwa n'igipolisi cyambaye impuzankano ndetse n'abambaye imyenda ya gisivili ubutegetsi bugasaba abazunguzayi guhindura myumvira aho kwirirwa bamwe baryamye ku mihanda bagahitamo gusubira iwabo mu byaro bagashakishirizaho imibereho bwana pascal nyamurinda meya w'umujyi wa kigali yabidutangarije kuri uyu wa gatatu mu kiganiro yahaye itangazamakuru iyo usanze umuntu wiryamiye munsi y'igiti ntabwo aho yiryamiye munsi y'igiti ariho heza kurusha kujya kuryama munsi y'insina iwabo muhanga munsi y'igiti imodoka zimusakuriza byose ni ukuryama no kuryama najya kuryama munsi y'insina kurusha kuza kuryama ubara amamodoka anyura mu muhanda ibyo akenshi usanga ari ni imyumvire y'umuturage iyo umuntu atumva neza rero ngira ngo ni ukumufasha kumva ibyo kujya mu cyaro ariko hari abasanga bidashoboka ese mu cyaro urajya udafite udafite abana batatu ahubwo mbere yo kuduhiga bakaduha icyo dukora bikatunanira bakabona kuduhiga bakabona ko twananiranye bigende no kwibaza nkuru umwana rero nibatureke
turabakuranyiriza rwose bakoze ndamukura mujyane ndamujugunya muri kigali ngende njyenyine ubutegetsi butangaza ko umunsi ku wundi buzahiga bukwara bo bufata nk'ikibazo mu mujyi wa kigali kandi ko butazacika intege bagaruke twongere tubasubizeyo tuzareba uzarambirwa uwo ari we hagati y'ingufu zacu n'ingufu z'umuturage ugomba kugenda akumva ko agarukana tuzongera tumusubizeyo ni ukuvuga ngo imbaraga tuzashyiramo ntabwo zizatuma uwo muntu arusha imbaraga ubuyobozi ubutegetsi bunasaba abazunguzayi kuva mu mihanda bakibumbira hamwe bukabaguriza ibihumbi magana abiri nk'igishoro ariko bo bakavuga ko imvugo nk'izi zitari nshya mu matwi yabo ubuze ko twagiye ikimiza abantu bagiye kuduha amafaranga barayaduhaye ikibazo cyayo arasohoka bakavuga ko arasohoka twayafashe bakarira mu nyobozi bakavuga ko twayabonye kandi ntayo twabonye njyewe nta bihamya twazigiriye barebe abantu nimba zagaruka muri bagasiga gare.
abazunguzayi bakomeje gusaba namusaba isoko rwose nkicaramo nk'abandi nanjye nkacuruza n'igishoro nyine na- nkajyamo nanjye nkicara nk'abandi none ko baragufata bakaba bagufunga none se ko inzara izandya nkasohoka muri iyi nzu n'imineke kandi nabonye bireze nta kundi kuntu nzabacenga ngo mbihishe uduhaye isoko mukaduha n'igishoro uyu muhanda nta wawutubonamo kuba birebera ku ruhande iki cyemezo cyo guca ubucuruzi butunze abatari bake nabo birababera ihurizo rikomeye uyatwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa kigali ni ko ijwi rya amerika natwe tukubajije aha ni muri afurika yego nubwo ari mu gihugu cyacu cy'u rwanda ariko se n'ibindi bihugu duturanye niko bimeze nta muzungu uzajya ujya uhaba cyangwa naho ni iwacu gusa ikibazo ni we tukibazaho umunyamakuru kugeza amagingo ya benshi bari kugira icyo bavuga kuri iyi ngingo barahurira ku mbuga nkoranyambaga bamwe bavuga ko bikwiye gukumira abazunguzayi abandi bavuga ko bidakwiye kubona igipolisi cy'u rwanda cyamamaye mu ruhando mpuzamahanga mu gutanga umusanzu aho rukomeye mu kugarura amahoro ubu noneho kiri n'imbunda inyuma y'abazunguzayi hari n'abatangiye guhanahana inkuru zishushanyije zigaragaza ingufu z'umurengera igipolisi cy'u rwanda cyashyize mu guhiga abazunguzayi nk'inkuru igaragaraho abapolisi nyuma y'abazunguzayi n'akajugujugu bisi ya polisi igenzura ikirere cya kigali mu nkuru bahaye umutwe wa twubake kigali twifuza hakabaho n'abafatira ku gihe iki kibazo kimaze bakabiharira kubitega amaso ariko bagatanga ibitekerezo ko kurandura ubuzunguzayi byabanzirizwa no kurandura ubukene akabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali eric urakoze kuri iyi nkoko- kuri iyi nkuru ariko ibi ni ikiraha uko ndi kuvugishwa uyu munsi mu mbabarire ibyo ari byo byose mwebwe rero murabivugaho iki ibi ngibi by'abazunguzayi i kigali murabibona mute mwese rero muratumiwe umwanya ni uwanyu mutange ibitekerezo byanyu gusa nagira ngo mbanze mbisegureho facebook iri kutugora cyane m- turagenda tugashaka kwinjiramo noneho bakatubwira yuko barimo kuyitunganya barimo mbese gukosoramo utuntu ku buryo rero abohereje ubutumwa kuri facebook muratubabarira rwose turimo kugerageza kuyinjiramo kugira ngo tugere ku butumwa bwanyu inosenti arakomeza agerageze ubwo rero hagati aho mwaba mukoresha watsapu ni nimero ni guteranyaho rimwe magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo cyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe hagati aho rero kuri telefone dufite daniel daniel we
Karame.
urakomeye
Yego ndakomeye.
ni uku ibi by'abazunguzayi urabibona ute
Njye mbona mbona ari ikintu gikomeye cyane nubwo re- re- leta isa n'igifite n'ingufu zikomeye.
Ah,
Eh, ariko njyewe to mbona ubwabo nta nubwo mbona leta itareba ahantu ikibazo giherereye neza.
eh Noneho ni ukuvuga ngo hari habaho ikintu cyo kuvuga ngo babashyiriraho amasoko mhm,
ariko noneho usanga aba- abazunguzayi ubwabo bavuga yuko ayo masoko babaha mhm, ba- ubwabo atari aba- aba- abantu bakomeye bamwe na bamwe mu nzego zitandukanye mm, bashyiramo abantu babo ugasanga biritirirwa ko bayabahaye ariko noneho ugasanga ntabwo aribo bayakoreramo barashyiramo abantu bazwi cyangwa bakomeye cyangwa bafite mu- mu zindi nzego noneho ugasanga wa muzunguzayi Mm.
biritirirwa yuko ari a- isoko barimuhaye kandi kumbi harimo bakeya abandi ntabwo barimo noneho leta nayo nti- ntijye mu gisesengure irebe niba isoko babashyiriyeho Eh.
aribo babiriho icyo kintu usanga leta irimo kukirengagiza niko daniel urumva ubwo urashaka kuvuga Karame.
yuko iyo leta itanze amafaranga abakozi bayo bashinzwe kuyageza ku ba- ku bazunguzayi atari bo bayaha ahubwo bakihera bene wabo bo batari abazunguzayi
yes ni- niko bimeze iyo umuntu ni- niko bimeze usanga ari- ariko bimeze amafaranga ubona aratangwa pe noneho uh, mu gutangwa kubera ko hari abantu a- abakayatanze bo habaho ikintu ki- cy'ikimenyane cyangwa cy'uku- cyo kwikunda bagashaka kwiyitaho mu miryango yabo noneho ugasanga bamwe bakayahawe ntabwo aribo bayahawe Eh, noneho buriya iki kintu cyo kuvuga ngo barashyiramo ingufu cyokoza kubera ubwo wenda bazanyemo inzego z'umutekano n'iki ubona buba ari ikintu mbese wagira ngo ba- cyahagurikiwe cyane ariko noneho mbona ahanini ari- ari- mbese umuti w'abazunguzayi kugira ngo bacike ni umujyi mbona ari ikintu kirimo kiragorana nanjye ubwanjye none nkubwira ntabwo nshobora ku- kuvuga ngo ngo umuti ni uyu kubera ko usanga benshi bava mu ntara uko bwije ni uko bukeye uyu munsi baraza ejo hakaza undi niyo ba bandi babubakira amasoko pe bakabashyiramo n'ubundi n'ejo bazaba bagarutsemo ahubwo hari ikintu mbona leta yagakoze rero buriya uko mbitekereza kuri ngewe aha leta yakagombye kujya mu ntara cyangwa mu giturage yego igashyiraho imishinga igafasha abantu batishoboye Yego.
hari ikintu abantu le- leta ijya ivuga ngo abantu bagatanga ubuhamya bakaza kuri radiyo bakavuga ngo ngewe ngo nateye imbere ngo mpereye ngo ku magi ngo ngo ngi- ngo ndazamuka ngo ngera ku mu- ku- ku mandazi ngo none ngo mfite amamiliyari icyo kintu bu- bwana munyamakuru ntabwo ikintu cyo kuvuga ngo ngo- ngo abantu ngo ngo ngo ngo ni- ngo- ngo- ngo ni ba- ngo ni bashake igishoro Eh.
ntabwo uzavuga uzatangiye uzavuga ngo ugiye gucuruza ikintu nta gishoro ngo uzafata ibihumbi icumi ugenda ufate ibyo bihumbi icumi nibyo bizavamo umusaruro biva- bivamo n'igishoro hari ikintu abantu birengagiza bakavuga ngo bakavuga ngo ngo, ngo ni mu mutwe umutwe udafite igishoro ubaho wafata umutwe gusa nta bihumbi ijana watangije ukavuga ngo ngo uzagenda ufate umushinga uwukore utiteze imbere ikintu nyuma na leta yagakoze yakagombye kugenda mu byaro no, no mu ntara i- igacukumbura hari ikintu leta yirengagiza Ha- hano hari inzego z'ibanze inzego z'ibanze re- mu- leta itanga amafaranga ufasha abatishoboye noneho mu nzego bano bo- bo hasi mu- mu mu tugari n'imidugudu no mu mirenge ayo mafaranga nkaho bay- bayahaye batishoboye ngo biteze imbere akaba aribo agumamo arihitiramo noneho leta ndicukumbure ngo ijye gushaka ba bandi yahaye amafaranga ngo ngo habeho nibura na komisiyo ijya kureba yuko amafaranga yagezeyo ni ukuvuga ngo rero ibi- ubukene noneho hari ikibazo cyane ubu hari ikibazo mu mu rubyiruko urubyiruko nk'ubu ni urugero reka nguhe urugero rworoshye akazi ko mu rugo akazi ko mu rugo muri iyi minsi hambere kabaga ari ari akazi ubona gasuzuguritse aha ariko nkubwije ukuri abantu barimo kurangiza segonderi batangira kaminuza bose usanga ahubwo ariko ku kazi barimo gushaka ko niko gapfa kuboneka ariko nkubwira ukuri muri iyi minsi nako ntabwo karimo kuboneka no kukarwanira Ha- hari kampani zi- ziranga aka- akazi ko mu rugo ubu ngubu usanga abantu bamaze icyumweru ukwezi babuze akazi ko mu rugo kuko iki ubushomeri buri mu rubyiruko noneho leta rero nayo yagakwiye kugira gute gutera inkunga urubyiruko be kuvuga ngo ngo ngo igishoro ni mu mutwe be kuvuga ngo mu mutwe ni igishoro babivuge ariko babahe n'ikintu baheraho Ariko- Rwose ni ariko ikintu se Dani- gikomeye cyane yego koko umuntu se yaguha n'amafaranga udafite umushinga ni ukuvuga ugomba kubanza nyine gukoresha ubwenge ukagira umushinga hanyuma ukabona amafaranga we baguha amafaranga gusa udafite umushinga se ubwo ntiwayapfusha ubusa
yes icyo icyo cyo icyo cyo turacyemeranyaho Eh.
ariko nta nta i- i- nta- nk'ubu na- nanjye ubwanjye tuvugana Ah, urumva aha nanjye ubwanjye tuvugana i- nkora ibi- ibyo ndimo gukora ni ibintu byoroheje Mm.
ariko numva nanjye mfite umushinga wo kuba nakora ikintu gikomeye Mhm.
ariko kubera nanjye ubwanjye nta nkunga mfite urumva Mhm.
ntayo nabonye ni ukuvuga ngo ha- i- ndemera ko hari wenda hari abadashobora kuba yafiga umushinga ariko natwe tuwufite nanjye ubwanjye tuvugana ndawu- mfite umushinga Mhm.
ariko noneho ndi- ndimo ndajya mu- mu- mu- ngo birimo biransaba ku- mu ngwate hariya hari hari hari ikigega ngo cyitwa ngo bdf Eh.
birirwa bavuga mu rwanda hano Eh.
ngo- ngo ngo gihe inkunga urubyiruko ariko iyo usesenguye nta muntu ndabona bdf yigezeho abantu inkunga ngo y'urubyiruko Aha.
iyo ihaye abantu ijana batanu barangije kaminuza abandi ikabareka Eh.
ni ukuvuga ngo n'ufite umushinga si- nawe ntabwo arimo kubona ubufasha Eh.
nicyo kibazo Nuko- noneho rero bigatuma n'ikibazo cy'abazunguzayi kirushaho kugira ubukana
yes cy'abazunguzayi ubu- i- i- noneho n'uku ukuntu barimo kubaca Mhm.
hano mu mujyi wa kigali urabona hari harimo kuba ikintu cy'iki cy'ubujura mu ngo kubera iki kubera ni ibintu by'iterambere nabyo barimo kuzana ry'ikoranabuhanga muri leta ubushomeri ibyo kandi reka nguhe urugero hano zino zino zino mabisi zari zifite konveyeri ubu noneho ino ntuza ibintu byo kuzana gukoresha ikarita byatumye abakomvayeri babirukana ni ukuvuga ngo bo abakomvayeri bari bahari abenshi bahita bajya mu bintu by'ubuzunguzayi n'abandi hirya no hino hirya no hino hirya no hino bagenda biyongera ni ukuvuga ngo ikintu kimwe no gutera ubuzunguzayi ngewe ni ubukene buri mu rwanda leta n'ibirimo itanga n'amafaranga nticukumbure ngo ibyo kureba bamwe bahaye ngo bageze ku nkunga abatishoboye cyangwa abaciriye ibisengere bakoreye iyabagezeho Ye, Daniel.
bino bintu rero byo- byo kubarwanya bishyizemo ingufu aha nk'ubu eh, hari uno muryango o- ngo ukorera mu- mu rwanda nawo wasohoye icyegeranyo nacyo cyambabaje cyane umuryango witwa nde ni umuryango witwa ngo iki Ah, uno transparency intuza imakiri akuriye Ah, ni transparency ndabona- international
yego eh no no ye, wasohoye icyegeranyo ivuga ngo ngo bazunguzayi ngo ngo- ngo ngo nibareke ngo kuzunguza ngo badahura n'imi- ngo batahura n'ibibazo cyangwa ngo ngo ngo baga- ngo bagahungabana ugasanga noneho nayo ubwayo icyo kigeranyo yasohoye ntabwo irimo kurengera abaturage cyangwa abanyarwanda Mm.
nayo urabona isa naho ishyigikiye kuri leta ibogamiye kuri leta noneho umuntu urimo kubisoma aribaza ubwo bavuze iki ikintu barimo kurengera u- u- u- ntuzi u- umu- umuturage cyangwa umusavire ni iki iyo ubona bahagurukiye ingabo imbunda yirwa yirukankana umuturage urabona ari ikintu gikomeye daniel urumva reka duhinire aho ngaho hanyuma duhe n'ijambo n'abandi ndagushimiye cyane Eh, Tom, murakoze ariko noneho ye eh, aha nge nge ah, nyuma y'ikiganiro uza kumpamagara ndagushaka ndabwira Niba inosenti nibi- nibi- nibinashoboka umpe nimero yawe bwite ndagu- ndagushaka ikiganiro nikirangira inosenti ndamubwira n'ubu ngubu ari kutwumva aze kunyibutsa Yego.
ndaguhamagara ndabikwemereye Eh, nimero yanjye rwose umu- mu- mubwira ayifate, arayifite uze rwose kumpamagara humura nta arayifite pe humura urakoze cyane rero kibazo. murakoze cyane nda- nda- ndabukunda cyane nkunda ibiganiro byanyu kandi ndagushimiye pe
yego radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu murisanga ibitekerezo byanyu mubisangire n'abandi uyu munsi nifuje ko tugira insanganyamatsiko imwe rukumbi nta mutumire wi- wihariye mwese muri abatumirwa turaganira rero ku ku kibazo cy'abazunguzayi mu rwanda kuri telefone dufite innocent ariko ntabwo ari innocent dufatanya akazi hano innocent we amakuru yawe
Ego ni meza ni uko uratangaza iki kuri iki kibazo cy'aba bantu se
ego icyo kibazo cyari kintu cyari ikintu batangaza ubu bareka mm, ubu bareka bakazana ibidandazwa byabo hama nabo bakabishyikiriza abanyagihugu ubu niko nabo babiretse kuko babona ubukene eh, mu- mu masoko ibyo bwiharisha kandi bakareka no kuza baba batoza amakoni menshi menshi kuko babona ibyo abanyagihugu turakeye kandi bakareka n'abandi baba bafite imitahe bakagenda bakazana ibintu kugira natwe twikenere kuko ubu dufite ubukene bwinshi bakazana ibidandazwa natwe tukabiroha ku biciro byiza Ye, Ibikenewe. yego ndagushimiye innocent
yego radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda hari na habana bakize gerard watwandikiye ati ibi bintu bimaze igihe bikorwa byari byarabaye amarenza munsi y'abantu benshi babuze uko bagira rero kuba bari kwirukanwa na ziriya mbaraga zose ni ikibazo mu magambo makeya ubungubu icyo tumaze kumvikanaho ni uko ikibazo umuzi wacyo abazunguzayi kugira ngo ikibazo cyabo kirangire leta yego ibifitemo ubushake igatanga n'amafaranga ariko nk'uko umunywanyi w'ijwi ry'amerika daniel abihamya ayo mafaranga ntagera ku bantu yagenewe ahubwo ahana- ahabwa abandi aho ngaho ubwo mwebwe muri aho ngaho iruhande mwajya mu mutungira agatoki leta muti nyamara hari ibintu bitari gukorwa neza hanyuma nanone hari akandi kantu umuyobozi w'umujyi wa kigali yavuze muri iriya nkuru twumvise tugitangira iki kiganiro ati ni nkaho yavuze ati tuzahangana nabo bajye baza tubasubize mu ntara aho bakomoka maze tuzarebe uzananirwa nimba ari ubuyobozi cyangwa nimba ari abo bantu gusa rero ikibazo yego ikibazo twagishyize ku mujyi wa kigali ntabwo twagishyize ku- aho aho aba bantu baturuka ubwo se ko leta yafashe ingamba zo gukura abo bantu mu mujyi wa kigali nk'uko daniel yabivuze ati mu magambo make hari ingamba zafashwe kugira ngo n'aho ngaho iwabo babe bafite uko bigira ni ikibazo gikomeye cyane turakomeza tukiganireho uko ikoranabuhanga rigenda ribitwemerera radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda
Pastor P, respect mount.
seko nziza seko yawe yandajije amajoro seko nziza Yeah. mico myiza wandutiye abakobwa burungano mico myiza iye data na mama barabizi ko ari wowe nahisemo tuzerekeze iwanyu turagiye inyambo n'abihogo imiryango izasabana duhamirize bitinde birangire dutambukanye mu marembo twabaye umwe mugore wanjye ukogajana sheri wanjye mwamikazi maledi kibondo cyanjye masoyenye na baby baby jye nawe turaberanye sheri hey. mwiyumvamo baby aho ndi hose ubu ndimo baby yeah. unshengeyemo baby hey, baby unshengeyemo mu mutima ni wowe gusa mu ndoto zanjye ntugira ukuza mm. uramumuriza ibyo twasezeranye tubigire imamo twanyuze mu bishuko n'ibigeragezo twimamaga amagambo asenya dutse imbarane none nta na kimwe cyanatunyeganyeza nyeganyeza mugore wanjye mugore wanjye ukogajana sheri wanjye sheri wanjye mwamikazi malenge kibondo cyanjye masoye nyana baby baby ni nawe turaberanye sheri mugore wanjye mugore wanjye ukogajana sheri wanjye sheri wanjye mwamikazi maledi kibondo cyanjye kibondo cyanjye masoye nyana baby baby ni nawe turaberanye sheri mugore wanjye mugore wanjye ukogajana sheri wanjye sheri wanjye mwamikazi maledi kibondo cyanjye
kasamanzi ati mwamikazi ari kurata ibigwi umukunzi we niyo ndirimbo rero twumvaga muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone turi kumwe na davi carmel ingabire ingabire we uraho urakomeye yego ndakomeye nawe ni sawa intange ni sawa niko nifuje ko nawe uza muri iki kiganiro ubundi uri umurundi ariko uri mu rwanda sibyo yego ndi umurundi ariko mba mu rwanda yego hanyuma rero ukaba ufite n'umwihariko nuko uri umuhanzi w'imideli
yego eh, ndakora imideri ni kuvuga ndashushanya cyangwa ndacapa eh, hama i- i- i- impuzu hanyuma nkazishona cyangwa nkazidoda hanyuma nkaheza nkazigurisha wowe ubwawe urazishonera
Eh, nkorana n'abandi mbere Yego.
gushona si umwanya ntiwonkundira cyane kandi sindabimenyera neza rwose niyo ubu nabyize nabimenye ariko ahanini ndacapa hama nkakorana n'umugwi w'abatayeri
hanyuma se i- i- gushushanya gu- guhanga imideli byakujemo gute
sha sinovuga ngo birasa ukuntu byanjemo nibaza ko ashobora kuba ari ibintu navukanye kuko namwe mbi- namwe ndabikunda namwe nkunda ku- kuraba nk'abantu barenganye impuzu bambaye nkabona umenga birangirira kubona ibintu biriko ingene zikase eh, mu- muvuma zigira umuntu ariko aratambuka hama ntangura kuza ndacapa ubwa mbere nacapa nka- nk'ucapa amabande sime kuko nakunda kuyasoma ndi umwana hama mu nyuma nkaza ndashiramwo udu- u- uduhuzu nyene dusaka aka- udukojo hama biva aho ndamenya ko habaho abantu bak- bak- bacapa impuzu bakazikoramwo baka- bakazidandaza ntangura kwiyumvira nti nanje ibintu bikora Bi- kubera kubikunda niga no muri segonderi naguma ncapa impuzu abana twigana muri segonderi bamwe bamwe barazambaye kuri diplome zabo nguma mbandanya gutyo gushika mu nyuma ndinjira mu bintu bya fashion nyene mu bi- ku- ku- mu babikora ariko ico gihe natanga nk'umumanike canke umunyamideli mu modo kugira ndavyige manze menyere mu nyuma rero ndatangura i- i- eh, ligne de vêtement yanje yitwa davike ingabire urashaka kuvuga yuko utigeze ubyiga mu ishuri bikuzamo gutya gusa ugacapa yego kw'ishuri ntabyo nize kuko eh, nta mashuri ahari yavyigisha mu burundi eh, no- eka no mu rwanda nta- ntayahari urumva narabikunda gusa hama mu nyuma ubu ubu kubera haje google birorosha umuntu aragenda kuri google akiga ariko kandi narakoranye narize no- nagiye no muri atelier de couture n'ubu ndacagenda kwiga kugira ngo ngende nda- ndungura ubumenyi ariko na google irafasha youtube ibintu nk'ivyo eh, ariko ntaho navyize handi nta shuri navyize eh ah, none rero umaze igihe kingana icyo ubikora
Eh, ubu maze ah, imyaka itatu yego Eh, niho- ni- niho natanguye gukora impuzu ziwanje ncafye hama nkazidandaza kuko nabitanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane Eh, niho na- na- nerekanye impuzu zanje za mbere yari muri kigali fashion week no mu bindi yari mu mu burundi naho hari aho nerekanye muri eh, burundi fashion night hamwe no muri east african fashion week yari muri nairobi hama ndabandanya n'ubu urumva ndacabikora eh, ahubwo no ku ndwiza kuwa kuwa gatanu kuwa gatandatu no kuwa mungu nzoba mfise nka exposition vance ahantu nzoba nabishize abantu bakaza kuraba bakanagura izotangwa n'aga fashion show azoba ari kuri chilax hanyine i kigali urumva ndacabandanya uvuze ngo ni hehe uzabikorera nzobikorera i kigali ahitwa chilax ni mu ihoteli yitwa century park
uzafungura bashobora kuhaca vyoba vyiza baje bakaraba hariho amashati hariho udukoti impuzu z'abana z'abamama z'abagabo cane cane nkora cane cane impuzu z'abagabo amashati cane cane n'udukoti tw'imbeho ibintu nk'ivyo uvuze ko uzabifungura ku itariki ya mbere y'ukwa cyenda kwita- ku itariki ya mbere y'ukwa cenda niho nzakora fashion show yo kubifungura hama hagume huguruye kuva itariki ya kabiri itariki ya gatatu n'itariki ya kane kuri chilax hazoba huguruye kuva saa mbiri z'igitondo kugera saa mbiri z'ijoro umuntu wese ashaka kuza kuraba akanagura arashobora kuhashika
ubona ubona bishobora kuzagutunga bikakuviramo kubona amahera amafaranga ahagije ukabaho neza
yego kuko burya hari umuntu twamye tuyaga arambwira ngo ni umuntu wo muri zimbabwe yabikoze kuva kera w'umumama akuze Mm.
yambwiye ngo mbe burya ngo iyo umuntu ngo a- mu gitondo abyutse ngo ahejeje eh, kwa kwa kwa gufungura no kwisuka kw'amazi ngo ntaca yambara kugira ngo yosohoka atambaye urumva hajya umu- kwamba ibintu byo kwambara ni ibintu bikenewe cyane twese Mm.
twama tubishiramo amahera tugura ntushobora kubaho udafite impuzu Mm.
ariko kubera twamenyereye ko nziza canke izo dushaka tuzikura mu mahanga usanga ivy'iwacu utavyo tugura njyewe ndagerageza uburyo bwose nkakora za mpuzu zimwe umuntu yumva umenga yo yambara agiye ku kazi agiye muri siporo agiye muri weekend agiye mu rubanza ku buryo ba- a- umuntu ashobora ku- kumva bimworoheye kugura impuzu Mm.
urumva nibaza ko um, ndc yo gukora ibintu vy'impuzu ni ibintu bizagenda bitera imbere kurusha uko iminsi izogenda cyane cyane muri bihugu byacu aho abantu batanguye kuza bararyoherwa no kwambara ibintu bikorewe iwabo ingabire nagira ngo Gushika ubu nkwisabire ni- ni- biranakora ni business ikora yavansa Eh.
yego kuko urumva yaba jewe yaba abatayeri dukorana Aha.
urumva twese ni- ni- ni- nivyo bira- biratu- biratubeshejeho mu- mu mu buryo ubu Eh, ntibirakomera cyane ngo bibe stable neza nk'uko bikwiye ariko turabona ko biri ku nzira nziza niko se ingabire nagira ngo nkwisabire uracyari umusore nagira ngo nku- nkwisabire ugire inama abandi bakiri batoya urwaruka urubyiruko bashakisha uko bashobora kubaho cyane cyane yuko n'uyu munsi twaganiriye ku kibazo cy'abazunguzayi bariya bantu mu mujyi wa kigali inzego z'umutekano zahagurukiye kubaca mu mujyi niko abo bantu bose wabagira iyihe nama
njyewe icyo navuga ni uko hajya umuntu wese arafise impano imana yamuhaye kandi impano yawe ushoboye kuyikoresha si kuvuga ngo uteza kugura kampani yawe si kuvuga ngo uteza gucapa cyangwa uteza kuba umuhanzi cyangwa uteza kuba ariko urashobora kuba uri umuntu azi ku kujera amafaranga neza ukaja muri accountant ukaba mu accountant ushobora kuba uzi gucunga ibintu neza ukaja gukora ibintu bya logistique ikibi ni ukwicara ikibi ni ukwiyumvira ngo jewe mva mva mu muryango mva mu gihugu mva ha- muri- mu- mu mu gice c'isi ibintu bitaratera imbere ngo urumva sishobora gutera imbere ngo iterambere ryanje riteza kuva ku bandi canke kuri je ngiye ahandi Mm.
ni ukumenya ko aho uri ugiye kuraba neza ugakanura ushobora gusanga hari ikintu wokora hari ikintu womara Eh, kugerageza gukorana n'abantu ugerageza kwegera abandi bantu bakora kubahuka kugenda ukadodora ukavuga uti je mpa akazi muri ibi cyangwa ukavuga ngo je mfise iyi mpano shaka gukora uku Em, ico nohanura abantu bose bakatumviza cyane cyane urwaruka cyangwa urubyiruko Mm.
ni uko atakwicara ni kwiyemera hama kandi umuntu iyo umaze kumenya aho uri ni- ni- n'ico umaze kubona ico ukunda ukagerageza kwiga uburyo bwose bushoboka kugira ngo ugikore neza hama gishobora kugenda gitera imbere ikintu cyose baguhaye ukore ukagikora umutima w'ishaka ku buryo nawe uhageze ukora iby'iwawe uzobikora neza cyangwa nk'abo ukorera bazobishima bakabandanya baguha em, aya- ayandi ayandi ma responsibility Eh, ikibi ni ukwicara ariko no gutangura umuntu agakura amaboko mu mpuzu niko se ingabire akabazo ka nyuma kugira ngo duhe n'umwanya n'abandi hari umuntu twatangiye tuganira muri iki kiganiro aravuga ati "Mm, ariko se wowe uravuga ngo ninshaka umushinga nta mafaranga afite wowe hari amafaranga watangije icyo nshaka kuvuga ni iki icyo nshaka kuvuga abantu baravuga ngo gira ibitekerezo gira mu mutwe noneho ibindi bizashoboka nawe urabyemera
njyewe ndabyemera cyane kuko nka jewe si si nk'uko nk'uko twatangiye tubivuga sindi umunyarwanda ariko mba mu rwanda nkiza nkishika mu rwanda ntibyari byoroshye kuko urumva nta kazi nta bantu benshi twari tuzinanye nta hantu nashobora kuja gusaba ngo umushinga canke iki ariko naratanguye eh, na- nari mfise jewe mu mutwe nari nzi yuko ibyo gu- gush- gush- gucapa iyo mpuzu no kuyishora no kuyidandaza ntobishobora ntangura kwiyumvira nti reka ndondera amahera make niyo nokora imwe canke zibiri natanguriye ku mpuzu zitatu ariko izo zitatu maze kuzikora nkazi- nkazi- nka- nkazigurisha nkora izindi cumi ndabandanya gutyo Eh, urumva ntukeneye gutangura- gutangurana amahera menshi kandi ayo mahera nayo ushaka yo gutangurana ushobora kuraba uburyo wiga ugatangurana make ayo make akazagenda atuma bi- biduga ukamenya kwirukanga Eh, ukamenya gukora eh, ndibuka imbere yuko ntabwo no gushika n'ubu umuntu arabanda ntu- ntukora akazi kamwe cyane cyane ukiri muto ugifise ingufu zo gukora urashobora gukora ubuzi bubiri butatu bune ukagerageza ukiruka hamwe bakaguhemba ahandi ntibaguhemba ahandi uga- ugakurayo ubumenyi ahandi ugakurayo amafaranga umuntu agerageza akiruka ariko muri make ufise iyo ufise iciyumviro cyiza cyo gukora kandi ukaba ubona n'ingene ugikora neza Mm.
urashobora urashobora ku- ku- kugera kugera ku kintu gitaditse yego ingabire ndagushimiye cyane Eh, urakoze cyane ngaho rero ukomeze utere imbere
murakoze rwose kandi uzafashe n'abandi bakiri batoya nabo uba ubahatire kugira uwo murava ndagushimiye pe urakoze rwose urakoze cyane ye umunsi mwiza umunsi mwiza nawe eh muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubu rero ni umusore david carmel ingabire twaganiraga ni umuhanzi w'imideri akomoka mu burundi ariko aba mu rwanda nk'uko yabitubwiye tugaruke rero ku nsanganyamatsiko yacu y'abazunguzayi kuri telefone dufite uwitonze uwitonze we
karame karame amakuru yawe
amakuru ni meza nuko gira icyo uvuga rero ku bazunguzayi n'ibibazo bafite byo ku ku- ba- nduzi bahanganye n'inzego z'umutekano
ikibazo cy'abazunguzayi Mm.
yewe ndakibara mu bice bibiri ku ruhande rwa leta no ku bazunguzayi nyirizina Mhm.
kuri leta ndavuga ku nzego z'ibanze Eh, mu by'ukuri amafaranga koko ibishoro byo guhereza abazunguzayi biba byatanzwe mu nzego zo hejuru babisinye amafaranga yasohotse noneho byagera mu nzego zo hasi abazungu abayobozi bo mu nzego zo hasi ntibabashe guhereza abazunguzayi nk'uko mugenzi wanjye wa mbere yabivuze noneho niba umuntu yamaze gutanga amafaranga kugira ngo ikibazo runaka gikemuke ejo mu gitondo akavuga ati none ko ikibazo kitakemutse byagenze gute wa muntu yahaye amafaranga kugira ngo ayahereze aba agomba kugeraho mu kwihagararo kwiwe arashaka gukoresha imbaraga zindi zisanzwe karame
komeza komeza
none akoresha imbaraga zindi zidasanzwe rwo kugira ngo yerekane ko cya kibazo cyakemutse nyamara ntabwo gikemutse mu byo cyagomba gukemukamo amasoko nibyo bazayubaka cyangwa se baranayubatse ariko se bazayajyamo gute afite abandi bayagiyemo ataragenewe icyo ni ikibazo gikomeye cyane cyugarije abazunguzayi icyo numva rero cyakorwa kuri leta ni uko hakagombye kujyaho komisiyo yihariye ikaza ijya kureba niba imyanzuro yafashwe yarashyizwe mu bikorwa bakamenya niba aya mafaranga bagenewe umuzunguzayi yaramugeze nk'uko batanga amafaranga y'umusaza y'abakecuru n'abasaza bakabikurikirana bakamenya ngo wa mukecuru koko yabonye ya mafaranga cyangwa ya musaza yabonye ya nkunga bamugeneye noneho bagenda bamenya ngo na rya soko bubatse ririmo wa muzunguzayi koko cyangwa se ntabwo wa muzunguzayi ari we ririmo numva ari uko nguko ikibazo cyagombye gukemuka yeee niko se ubwo ngubwo yego barakemuye ikibazo cy'abazunguzayi b'ubu ngubu urumva nta bandi se bazaza nyuma yabo
ikibazo kizaba gihari ni icy'imyumvire iyo urebye muri iki gihe muri iki gihugu cyacu umukire wese mushobora kuganira bariya twita ngo ni abakire azakubwira ko yakize yabanje gucuruza ikarito yabanje gushyira utuntu duke hariya twaje bajyaga bambara utunyobwa mu ijosi akanyobwa ukagura atanu ukagura icumi akagenda agatera imbere gutyo ejo niba arangurwa ijana akaba azi ngo arakuramo ijana mirongo itanu ejo akarangurwa ijana mirongo itanu agakuramo magana abiri ejo bundi agafata n'agapaki k'itabi agashyira ikarito hariya bikagenda neza bariya bose uhereye nawe ukazamuka ukagera mu mujyi ashobora kukubwira ati rwose njye nahereye ku mafaranga magana abiri nahereye ku ijana nahereye ku gihumbi none reba urwego ngezeho ariko se kuri uyu munsi wa none wa muntu niba ashaka guhera ku bihumbi icumi akabura habiheraho bizagenda gute icyumba rero ni ikibazo gikomeye cyane gisaba yuko inzego zombi ari abazunguzayi n'urwego rwa leta bagomba kwicara bakabiganiraho bakagishakira umuti yeee uwitonze ndagushimiye
murakoze cyane namwe ijwi rya amerika noneho duhamagare frank frank we frank ikirehe mumeze muto
kirehe turakomeye ni uko ikirehe se namwe mufite ikibazo cy'abazunguzayira
ntaho bariho pe kagira inkuru
ni umurundi ariko bamaze nyine iminsi ndahabaye ariko bariho ndababona bakora
nuko kuriya rero barimo gucengana n'inzego z'umutekano urabibona gute
ukuntu rero ndiko ndabibona nk'u rwanda rwoja hamwe ruka ugafata nk'agashyirahamwe kujya nk'amafaranga baha nk'abajya bahasaza abazunguzayi nabo bakajya hamwe nka kujya kw'agashyirahamwe nyine bakaza barayabaha nabo bagadandaza kuko bijya byo kuvuga ngo bari kubahiruka n'abapolisi ni ubukene nyine butuma nabo barondera nyine tujya tuntu duke kugira ngo baze bararondera udufaranga dukeya ejo wasanga bateye n'imbere nabo nk'uko nk'uko bimeze kuko n'abantu bakize usanga bari bahereye ku bintu bitoya ikintu nabona kuri leta yoja hamwe kugira yagiye nka hamwe ikiyumvira ku basaza baba bashaje igafata nk'amafaranga igahereza nk'abo bantu nyine babazunguzaji baba baragiye hamwe nko mu karere kamwe
yego bakazaza bayaronka hanyuma bakaza baradandariza ahantu hamwe nk'uko ugavuga nk'agasoko ari nyine ari abo bantu bahari kuko kujya ko kwiruka ku bantu b'abapolisi nabo nibwo nibyo leta ibishaka ntibabe kuko n'ubusuma niho buba buva iyo ari benshi nk'ubu dufata ari benshi nko muri gare cyangwa mu isoko usanga hari n'abasuma ushobora kuvuga ati uyu ni umuzunguzayi kari karadandaza uyu ni umujura ntabwo wamenya bagiye nka hamwe bakadandaza umutekano waba yeee frank ndagushimiye reka duhe n'ijambo na karisa karisa we kalisa
ndabumva neza amakuru yawe
turaho ni amahoro nuko nuko Aye, abazunguzayi se iki kibazo cy'abazunguzayi urakibona ute
ubundi ikiba- iki kibazo ni ikibazo urebye gikomereye wenda nka- gikomereye nka rubanda rugufi Eh, ubundi tuzi ko abantu bose batanganya ubushobozi bwo kuba wenda ba- bagenda bagashyiraho nga- nk'ahantu bacururiza ahantu ha- ha- hakomeye cyane ubwo rero ngewe ndi itekerezo cyanjye nko ku- nko- nko ku ruhande rwa leta leta yareba impamvu ibajyana mu- mu muhanda mu gukora ubucuruzi wenda buba- bu- butemewe ku ruhande rwa leta noneho leta- wenda leta ikabashyiriraho nk'ahantu ho gukorera niba ari ukwibumbira mu makoperative icyo ngicyo leta ikagikora cyane ko ubundi ikibajyana ikibajyana mu, mu- mu gukora buriya bucuruzi leta yita ko a- a- ari ubw'akavuyo wenda ika- ika- ikareba ukuntu ibigenza ikurikije n'ubu- ikurikije n'ubushobozi bwa buri muntu ariko kiriya kintu cyo kubirukankana rimwe na rimwe bamwe baka- bakahasiga ubuzima bwabo ku ruhande rwanjye numva atari ikintu cyiza ahubwo leta ya- yareba ukuntu ibatwararika neza cyane ko leta tuzi ko ari umubyeyi ikabareberera nta umuntu uhutajwe njye niko nabyumva icyo nicyo gitekerezo cyanjye ese kalisa mu kanya numvise ikintu kimeze nk'intama cyangwa ihene isa n'ihe yego ndakumva mu kanya urimo uvuga yego kalisa ndakumva eh mu kanya numvise inyuma yawe hirya yawe ikintu kimeze nk'intama cyangwa ihene ihebeba nibyo ni- niyo numvise Eh.
koko ehe
Alo?
yego Alo? yego kalisa ndakumva eh ngo wavuga ku iki numvise ihene ihebeba inyuma yawe cyangwa hirya yawe niyo koko mwambaza ngo cyaba
kalisa ntabwo turi kumvikana neza inshuti z'ijwi ry'amerika mutubabarire tuzamugarukaho hanyuma tubwire nimba ari umworozi nicyo nashakaga kumubaza none ntabwo twumvikanye telefone ziradutengushye muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika noneho tujye ku kicukiro turi kumwe na david david we
kame kame ku kicukiro mumeze mute
Ah, tumeze neza kabisa nuko
eh ku kibazo cy'u- cy'abazunguzayi eh
ah, kubica wenda bya- byagira akamaro ariko hari nyine hari abantu baba babangamiwe ba rubanda rugufi eh
ariko nabyo buriya leta ibidufitiye ingamba nziza kuba iri kubica mhm
ibidushakaho ibyi- ibish- ibi- ibishaka kudukorera byiza mm
ariko kubikora babikore mu nzira nziza abo bari mu mihanda nabo babashakira ahantu bari bakorera mhm
ku buryo bitazatuma wenda mu mibereho yabo mhm ihunga ihungabanaho
eh aho kubera ko yego Halo?
ye komeza
ubundi eh bashobora kuba wenda muri akazi k'ubuzunguzayi bari barimo kubera amikoro amikoro make bagatuma wenda bash- bashobora kujya mu mu zindi ngeso mu bikorwa bibi nk'ubujura ubugizi bwa nabi Mm.
kubera iki ubu- ubushobozi bukeya ese aho ngaho ku kicukiro hari abazunguzayi ujya uhabona naho naherutse hari isoko
Eh, kubera nyine isoko rya rya- ba- ba- bari kubaka isoko nyine rijyanye n'igihe turi kujyamo eh
ubu ngubu bari bari mu isoko bamwe bavuza nyine aho bakorera baba bari gutembera aho ngaho eh
abo dutara imyenda inkweto mhm
ariko nabo nyine ntabwo baba bafite ntabwo baba bari hamwe eh
kuko aba- abashinzwe umutekano baba bakora akazi kabo yego
Eh, ukabona ariko nabyo mu mujyi wa kigali ni- biteye nk'akavuyo
aha
Eh, ariko babiciye nabo baka- baka- bakababonera ahantu bakora umushinga imishinga yabo neza mm
Ah, twaba dufite umutekano kandi nta kibazo dufite david ndagushimiye
murakoze yewe umunsi mwiza
namwe namwe inshuti zacu muracyumva ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turimo turaganira kuri iki kibazo cy'abazunguzayi Du- turi kumwe na jean marie jean marie yego turi kumwe yeee amakuru yawe
amakuru ni meza ni uko wowe urabibona ute rero
ku kibazo cy'abazunguzayi Mm,
eh, nyine ku kibazo cy'abazunguzayi ndabona ariko buriya baba bahohotera buriya umuntu aragenda uko agenda akazunguza akabonayo ama- akabona igitunga abana mhm.
Mhm, kuko ubu urabona ubu ngubu urashaka gukinga nk'umu- urashaka gukinga umu- kwihangira nk'umurimo wajya gukinga imisoro nayo yarakamegeze ugasanga nimba ufite- ufati- ufata ibihumbi ijana wagira ngo ugiye kubishyira muri bizinesi byose bikaba bitwara mu musoro ariko iyo uri- iyo uzunguje kuriya nta musoro utanga uraba ubikubise ndabona turatunga abantu Mhm.
Eh,
Nuko ukabona ese ubundi wowe ku giti cyawe iki kibazo aba- abazunguzayi ubona ari ikibazo koko
abazunguzayi babona ko ari ikibazo nubwo ha- mu bindi bihugu ugeze nk'ubuganda ko usanga batetse ku muhanda bagize gute Ah, byari ikibabuza gutera imbere aha eee nuko ndag- yego jean marie ndagushimiye yewe ugira umunsi mwiza
murakoze cyane muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu kiganiro cyanyu murisanga
yego yeee
Mhm.
Yeah. South Seller. Oh na na na. Oh na na na. Oh na na na. Na na na na. Bahora bavuga tugera baruha niko bameze. Ntibifuza ko tubana. Oh na na na na na. Bagahimba amagambo yo gutera kunyaga ariko ingufu z'urukundo wa zigatuma tugumana wayi mama n'umusitari ngo hirya nino mfise amabufo wayi mama ndi bogari bakifuza kuntega imitego bakukora uri ihe bakagimihari Cause I am stronger with you, my baby. Yeah. Tugira ubwoba kuko nayo buri gihe bakagimihari. Cause I am stronger with you, my baby. Na inzozi zose zokama canke imvura igata mbituga weni wangu wa mutema wangu wa mutema wasenyewa nayotaka aswe mimi sitokuacha weni wangu wa mutema wangu wa mutema weni wangu weni wangu wa mutema weni wangu weni wangu wa mutema Eh. Yoni wewe umutima wanje wahisemo weni wangu weni wangu wa mutema weni wangu weni wangu wa mutema oh girl Yoni wewe umutima wanje wahisemo naho bikiziga jewe nzokubera imva yeah yeah twibanire ubuziraherezo naho uja mu muriro genzo gukurikira yeah, yeah. maze she mu kibanza cyawe
wa motema niyo ndirimbo twumvaga ya purize 36 niko kazina k'uwo muhanzi muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc ikiganiro cyanyu murisanga turimo turaganira ku nsanganyamatsiko y'abazunguzayi kuri telefone turi kumwe na karaveri karaveri we karaveri
hano wari urangariye mu biki
nari ndangaye gato ariko ubu ndi ku murongo nta kibazo ye urakomeye Eh, nta kibazo pe nuko eh, aba bazunguzayi urabavugaho iki
A- aba- ikibazo cy'abazunguzayi hano i kigali byo kirarimbanyije nko muri gare nyabugogo byo ni ikibazo Eh,
urebye ikibazo abazunguzayi ah,
Ko- komeza komeza nguteze amatwi
Eh, abazunguzayi nyine Eh,
ikibazo cyabo nako gika- giteye ikibazo nko muri gare nyabugogo baba bafite akavuyo
yego urebye ahanini ba- ba- baba banakurura n'ibintu by'ubujura
aha Eh, urebye kubaca nta kibazo kirimo eh
Eh, bazabaca ariko abandi bagaruke eh
ah, eh telefone ya karaveri iracitse inshuti zacu mutubabarire ntabwo ari twe muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika
Micho the best. Fasola sido. Junior multi system. Arabavuga ngo sinakunda umuntu byo gusara. Abandi bati kunda ugukunda. Ibyo byose suko nigeze mbyumva. gusa ntibyanyoroheye kubisha mu mutima natinyaga kubivuga utazanyumvira ubusa gusa nasanze nibeshya Oh, ubu sigaye nicuza Eh, impamvu nakumenye mbere eh, ngo nishime kare eh, yeah. amarangamutima arafata gira ikinigi iyo turi kumwe ntuzatungurwe no kubona ndize emosiyo emosiyo emosiyo emosiyo iyo turebana by'ubusanzwe ndikomeza oh yeah. ariko iyo ngeze imbere yawe eh, mpinduka ubusa ah, kubera emosiyo nanambara ntarwana ngo nyitsinde nshyigikiwe nawe oya nta rugamba rwanesha nkubona hafi wakuzuye umutima gasesekara ku munwa amarangamutima arafata gira ikinigi iyo turi kumwe ntuzatungurwe no kubona ndize emosiyo emosiyo emosiyo emosiyo iyo turi kumwe burya sinigeze mbikubwira ukuteye nibyo mama akunda nari naratinye gukunda ngo nirekure nari narahabuwe n'urukundo rwo muri iyi minsi ni wowe waninyoye nari mu bwigunge byarantunguye uhuza umutima nawe eh, nawe eh, eh. niyo mbivuga
mico the best niwe watugezagaho iyi ndirimbo ye yise amarangamutima murumva radiyo ijwi rya amerika turaganira ku bazunguzayi ubu turi kumwe na emmanuel emmanuel we i rwamagana muri aho
turaho rwose nta kibazo namwe mufite abazunguzayi i rwamagana
Eh, turawufite cyane yego
ariko buri kintu mbona impamvu baba bagenda ku bazunguzayi Ah,
ni ukubera nyine baba badatanga nk'uriya musoro niyo mpamvu ba- baba babamagana buriya urashaka kuvuga ko abazunguzayi badatanga umusoro
Eh, bawutanga gute se kandi ari ba nyakwigendera bayakura hehe yo gusora
nyine ubundi leta yacu y'u rwanda iba ishaka ngo umuntu wese akore ikintu yabanje kugisoma eee
Eh, niyo mpamvu rero bababwira ati mushaka ahantu mukorera ahantu runaka mujya mubona uko aho tubabariza kugira ngo mubashe gusora Eh, nicyo gituma rero ba- bashyiraho abantu bagenzura babona bari gucuruza ahantu kuko baba bavunira ba bandi basoze nicyo rero gituma ba- ba- bashyiraho abantu bo kubashakisha bakaba babamaganira kure kugira ngo batabuza abakiriya ba bandi batanze umusoro Mhm. aho i rwamagana naho ubona abashinzwe umutekano se bagenda bacungana n'abavu- n'abazunguzayi
cyane rwose ibyo biriho ahantu hose Eh,
Mm, baragenda babacunga bakubona bakaba bagufata bakanagutwara rwose bitewe n'uko u- uba ucuruza mu bintu bitemewe mbese niko u- abantu baba babifata
nikose iyo babafata iyo babata muri yombi ntawe bahohotera tuvuge ngo bamukubite
Ya, ntawe bakubita barakujyana hari n'ubwo hari n'ubwo bagu- bagufunga ariko nyuma bakakurekura bakakubwira ati rero niba ushaka gukora Mm, ushake cyane ukorera utange umusoro mhm.
Eh, ye manuwe ndagushimiye
eh, komera komera murakoze.
ye ijwi ry'amerika noneho duhamagare pascal pascal we
karame karame wowe uri i kigali rero ukuntu aba abazunguzayi ba- ba- bafatwa n'abashinzwe umutekano se hari ibyo ujya ubona
ntabyo njya mbona ariko ndabyumva ku bo baba bafashe ehe
eh, n'abandi bose baba bavuga ngo bagiye ku- guta igihugu ngo bajye hanze bajye kureba ukuntu bakwibeshaho Eh, ah, muri aba bavu- m- muri aba bazunguzayi hari abavuga ngo bagiye kwigendera bajye gushakishiriza ahandi
Eh, bajye gushakisha ahandi kuko barabona yuko nta kindi bakora Eh, usibye uko kufunguza eh.
Eh, ese nawe ndumva ijwi ryawe ukiri mutoya ubwo iyo umuntu avuze ngo ntacyo na- yego ndakumva niko pascal karame karame ndumva u- iyo tu- mu ijwi ryawe ndumva ukiri muto nawe uremera abantu bavuga ngo ntabwo ntacyo nabona nkora ngo ntacyo nashobora gukora kindi
mm, urabyemera
ntabwo ndimo kukumva neza ariko eh nari ndimo nkubaza
Eh, iyo umuntu avuze ngo nta kindi nashobora gukora cyangwa ngo ntacyo nashobora gukora urabyemera
njye simbyemera kabisa eh
Eh, kuko nkanjye ndi korodoneri uri ku- uri
ndi korodoneri ndi umudozi w'inkweto ye
bashobora kuza nk'aho nkorera bakaza bakiga wenda bakareka gukomeza kuzunguza ibyo ngibyo leta yanga
nawe ubona bigutunze
byangiye birantunze ariko ntusora nikoye
karame karame ujya usora ujya utanga umusoro
Hello?
yego pascal ndakumva
Eh, nari nkubajije ntiwujya utanga umusoro
Halo?
sinzi ukuntu pascal telefone ye tutari kumvikana inshuti zacu muratubabarira buriya nawe tuzagerageza ku- kumugarukaho tuganire maze rero ndabona dushigaje umunota umwe rukumbi kugira ngo iki kiganiro cyacu tube tugipfundikiye saa kumi n'imwe ndabashimiye cyane nakagaruka ariko rero saa kumi n'ebyiri turongera duhure mu makuru murakarama rwose nisegura kubaho- kubohereje ubutumwa kuri facebook yatunaniye baratubwira yuko iri muri maintenance ni ukuvuga barimo kuyivugurura murakarama rero naho mu kanya
The only key know how to turn it on. The way you never lie my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long.
Tú, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído.